hundred and five two hundred and six. ẹ eh, i don't understand ṣé na every time when you come here you go dey count. hey hey hey hey mama abeg make i count am abeg no be me dem go use. omo na wow. two only you be the customer wey i get wey dey always count me wetin happen. you be mumu you call other people mumu. They never show you say you be mumu think say you dey wise. oga wetin happen. na 250 my head dey always be na 230 dey here oh ah! you dey sure say you count am well i count am well na how come ah, ah. you dey ask me say how come you bless one girl enter our shop that time that short girl wey wear red And they never leave you. They have left you behind. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Sorry, oh, may God not allow them, may them kill you. But you hope another defeat day you will learn. What is it, Kenny? What Ó ti lọ.